murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi washington dc ndabaramukije mwese aho muri hose ku isi mu kanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha uyu munsi turabaganira ku buzima bw'umugore umukenyezi umukobwa umwigeme muri iki gihe hitegurwa umunsi ngarukamwaka wahariwe umwari n'umutegarugori turanareba rero aho umukenyezi cyangwa se umwigeme wita ku buzima bw'abandi aho bugeze uko buhagaze muri iki gihe ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbahe ikaze mwese umugore umukobwa umukenyezi n'umwigeme ni abantu bafite akamaro kanini mu muryango mu rugo no hanze yarwo hari utubazo twihariye bagira mu buzima bwabo bwa buri munsi hari n'uburyo babyitwaramo nibyo tuganiraho mu gihe hitegurwa umunsi ngarukamwaka wahariwe umukenyezi n'umukobwa twabatumiriye rero umwe mu bakenyezi twabateganyirije umwanya kugira ngo namwe musangire ibitekerezo ku buryo uyu munsi ugeze bahagaze aho iwanyu mu bice bitandukanye maze rero mbasabe muze kuduha bene wanyu abamama banyu bashiki banyu ndetse na ba nyogokuru banyu muri kumwe aho ngaho mu rugo nabo batubwire uko ubuzima bw'umutegarugori n'ubw'umwigeme bwifashe muri iki gihe aho muri ku kazi naho naho muri ku isoko n'ahandi hose mwaba mudukurikira muhagaze muduhe abantu b'igitsina gore muri kumwe nabo tuganire nabo rwose tubahe ijambo kandi bararikwiriye ibitekerezo byabo birakenewe tukaba rero tubafitiye icyizere gihagije ko mwe banywanye b'ijwi ry'amerika mumaze iminsi amezi ndetse n'imyaka mudukurikira muzi ko ntawe duheza ariko kandi dukeneye guha umwanya n'abo bakobwa ndetse n'abagore aho bari hose ku isi uyu rero ni umwanya wihariye twabageneye abapfasoni abigeme abategarugori namwe bari mube hafi mwuzuzanye rero mu bitekerezo bya basaza banyu bakunze kuduhamagara buri munsi cyangwa se ba papa banyu ba tonto banyu nibagira icyo bavuga mwumva ko bibeshyeho cyangwa se babikoze nkana mu bakosore ndumva tubyumvikanaho burya ibibazo bimenywa na ba nyirabyo kandi abantu barasayidirana reka rero muri uyu mwanya twakire umutumirwa wacu madame bukuru marie ni umuforomokazi atwara sendika y'abemfirimiyeri cyangwa se abaforomokazi mu burundi madame bukuru amahoro
amahoro umwaka mwiza kandi
yego twese tubere umwaka w'amahoro n'ubutungane rwose twese twese n'abari n'abategarugori aho bari hose ku isi ndetse n'abandi batwumva abari batugezeho cyane cyane rwose twongere tubibifurize ubwo rero nkabanje kubashimira umwanya muduhaye uburyo mwitabiriye ikiganiro kugira ngo tuvugane muri iki gihe hitegurwa umunsi ngarukamwaka w'abakenyezi n'abigeme mu byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme duhereye nko kuri mwe abaforomokazi iyo murebye ubuzima bwabo muri rusange mubona uyu munsi wahariwe abari n'abategarugori ubasanze bahagaze gute bifashe gute hari icyahindutse mu buzima bwabo bwa none
murakoze cyane kuba mwiyumviriye umugwi w'abakenyezi bakora mu gisata cy'ubuvuzi yego mu bisanzwe turavuga yuko twebwe mu mwuga dukora dukoramo yego mu buzima bwa minsi yose twitwa ko dukomeye ingwane hari ingwane dufite zijyanye kumbe n'iby'ubutunzi n'igihe tubayeho dusangiye n'abandi mugabo hariho ibijyanye n'umwuga wacu mu gukora aho dukora burya tubise amabanga akomeye ku buryo n'iyo akazi kadusugereje rwose uhura n'uko kumbure n'ubuzima bw'umuryango bw'abana bacu busa n'uko buzi inyuma kubera tuba turi ko turakurikira abantu amagara yahungabanye bamwe mbere bari no ku mviro kumbure imana yaduhaye ubwo yadufashije ikaduha uwo mutima wo gukunda umwuga wo kwiga ibyo mu buvuzi idufasha naho nyine tukaza turabafasha hari abo turokora ariko rero icyo dushaka kuvuga ni uko n'akazi iby'ukuri gasaba ukwitanga rwose hamwe mbere usanga umengo n'ubuzima bwawe wawe wameze nk'ubureba kubera ibikorwa byinshi
iyo urebye rero ubona mufite ibikorwa byinshi ni nk'izihe nzitizi mubona muhura nazo mu mikorere yanyu nk'abaforomokazi mushobora kuba mwihariye mugereranije n'iby'abaforomo basaza banyu cyangwa se abagabo banyu
yego kumbure indwara dukunda guhura zirajyanye n'ako kazi kenshi kadutuma kumbure umwanya wo kwitanga mu bikorwa byadufasha gutera imbere nk'uko abandi tubabona urabona hari nk'abakwa mu bisata bibaha umwanya wo kuruhuka neza mugabo twebwe akazi kacu uri ku kazi ayo masaha ni ukuvuga yuko n'ugutaha ushobora no kubyibagira mbere kubera ubu akazi kenshi kajyanye no gufasha abarwayi bari mu ngwane zitandukanye kandi harya no mu gisata cy'ubuvuzi yego muri ako kazi kenshi tuvuga hari ahantu hazwi ko hagoye rwose nk'igisata cyerekeye kwakira ababyeyi igisata kijyanye no gukora abantu baba bahuye n'amasanganya cyangwa barwaye indwara zigomba gukorwa n'abaganga babinonosoye bajya bita abashirije mu gifaransa hari abakora mu bisata bijyanye no kwakira abantu b'indembe hajya bagishika kugira ngo tubasahirize ubuzima ntibabwe buhagara kumbure bamaze gushyika mu minwe yacu ibyo byose ni ibikorwa bisa n'uko bituma yuko umutima wacu wose ujya muri muri ibyo bikorwa ntihagire n'ikintu usubira kuyumvira ku buryo n'ibikorwa by'iterambere usanga binatugora kurangura kuko rijya kongere batanga rimwe mu mwaka ni rito cyane urabye akazi dukora
konje mubona rimwe mu mwaka iba ari nk'iminsi ingahe
mu gisata cy'abakora mu buzi bwa leta baradugije gatonya ku minsi mirongo ibiri n'itanu mu kwezi ariko hari n'aho kubera n'aho kazi kenshi cyangwa mu mwaka kwisaba kwa bakayikwima
iyo makumyabiri n'itanu ni mu mwaka
rijya y'umwaka irya rero ushaka gusanga ugiye kuyisaba hari akazi kenshi cyane bakayikwima batirindira aho kumbure hazobonekera umwanya wo kuyiguha ugahura rero uri kuraruha wahwereye ugashyika muhiya kumbe n'umwana utabasha no kumwitaho neza ngo ngo ngo umurabe neza unezewe kuko wamaze gusangana n'akazi birumvikana uba uvuye mu kazi ufite akazi kenshi ugataha n'akandi kazi ko mu rugo kagutegereje ugomba kureba abana kubuhagira kubagaburira kubakoresha imikoroza amadovuwari n'abagabo no kwita ku mugabo yagiye ugashyika nyine ari bubikora ugashyika mu gitondo ukadosa gutegura ibyo ibyo nk'umugenzi cyangwa umwana akuze ataguha abandi ibyo byose rero ugasanga wa muruho urabandanya mugabo turagakora n'umutima mwiza by'ukuri ntawovuga yuko acyacavura ngo ni uko bimeze uko turitanga zikangura kuko nyine nk'uko nabivuze dushaka gusa n'abibagira ibyacu ku bwawe ku giti cyawe uravuga uti turitanga kandi koko nibyo ni n'ikintu umuntu yagombye kubashimira Ah, mboneyeho akanya ko Yego.
kubashimira rwose mu mu izina rya bagenzi banjye bandi b'abagore cyane cyane cyangwa se abakobwa kubura ubwo bwitange mugira mu kazi kenshi muba mufite Ah, hari ababa bavuga ngo umugore ah, iyo ugiye kwa muganga ntakwakira neza ngo bitewe nyine n'ako kazi kenshi ibibazo aba afite yahuye nabyo mu kazi akabijyana mu rugo akongera akabigarukana mu- mu gitondo aje ku kazi bati ntabwo umugore yakira neza mwe mubibona gute
bo njyewe ndabifata muri bya bindi by'uko bavuga bati burya ku isi nta byama byera de ariko rero si ndi- ntituvuga ko aribo beje ko ubona nk'umuntu umwe umwe umwe mu- muri serivisi kanaka bamwe bakeya cyane badatuma ibintu bipfa kandi abo rero niba turabye mu bu- mu- muri ubwo- muri ubwo- muri ubwo buzi dukora turafise amabanga atandukanye hariho nk'abakenyezi mbere usanga burya nagomba kukubwira yuko mu bitaro mu- mu- mu- mu- mu- mu gisata cy'ubuvuzi Mm.
cyane cyane mu gisata cy'ubu- cy'u- cy'u- cyo kuvura abarwayi Mhm.
biribonekeza yuko ni nko mu bihugu byose ibice mirongo itanu cyangwa mirongo itandatu mbere na mirongo irindwi ku ijana Mhm.
ha- hakoramwo abakenyezi Mhm.
rero muri icyo gihe ni ukuvuga yuko tu- dufite n'abakenyezi b'abarongozi mu bisata bitonya mu bisata byo hagati na hagati haba mu bavura mu bayobozi nk'ubu twebwe aho ngora tuyoborwa n'umukenyezi Mhm.
kandi ya- ara- ara- ari aritanga uko ashobora mu byo mu mu byo ashobora bari iby'indwara bihanagura ariko aritanga mu bashefu- abo twita abashefu de serivisi barimo abakenyezi abashefu de posite barimo abakenyezi benshi mbere ni nka mirongo icyenda ku ijana najyewe ndiko ndavuga rero ngewe igisata cyo gukurikira abo bakenya abo ba- abo bavura nibyo yenda kubwira yuko abakenyezi ari benshi mu bisata byinshi turafise umwanya w'uko tugira amanama tukaza turabakebura Mm.
kugira ngo uwo ba- uwo ba- ari aho ah- ahinyagara gatonya akihenda tuze turamukosora kuko burya kwa muganga ni ahantu kizira yuko hagira abantu bagira amakosa menshi hagize abantu bakora nabi ahubwo ibararyogo Ngo rero biro- benshi ni abakora neza kandi si ukubapfukera mugabo abo bakenya nabo bashaka kuza bara- baragira batugora turabagira amanama yo kubakosora yewe ni nka bya bindi bavuga mu kinyarwanda bavuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose Ah, hashobora kubonekamo Yego.
uwagira agakosa hanyuma bikitirirwa bose ariko nk'uko bivuga muritanga mugakora akazi uko bikwiye ndetse mukanarenza wavuga ati hari n'igihe dutaha dutinze Rwose.
cyangwa se na konje Yego.
yikaburiramo kandi umuntu ayifiteho Eh.
uburenganzira abagabo bo Eh.
mubona nabo i- nk'icyo kibazo cy'amakonje tukigarutseho Nk- ushatse umugabo Yego.
ushatse konje bashobora kuyimwemerera ku buryo bworoshye kurusha nk'umuntu w'umugore cyangwa umukobwa
umukenyezi Eh, bashobora kumwe- kumuha Eh.
umugabo bashobora kumuha konje umugabo cyangwa umusore bashobora kumuha konje ayatse igihe ayakiye ugereranije n'uko kurusha umugore bishobora umwigeme kumugora cyangwa umukenyezi Mm,
oya ibyo ni ukuri ngiye kuva natangura akazi ntaho ndabona yuko umu- umu- umushi- umuntu w'umu- w'umu- w'umugabo bashobora kuba- bashobora kumu- ku- kumuha ku- kumuha ikonje niboga ngo bamworohereze kurusha umukenyezi cyangwa umwigeme mu kazi hari icyo bita ku- ku- ku- kugira urutonde rw'ingene bazofata amakonje ahubwo abakenyezi bashobora kubashyikira bakagira- bakagira nk'ingwana gasasa bikonje kare ubu rero tu mu by'ukuri tumu- tu- abisabye tubona bishoboka wumva ni umukenyezi turagerageza yuko twobyumvisha abayobozi mm. hari impamvu Mugabo zihariye ntaho ndabona n'ukuri umugabo umugabo bavuga ngo baramwohereza kurusha umukenyezi Mhm.
ibyo ntaho ndabibona Ni uko.
Yego.
Ubwo ni- ubwo ni intambwe nziza ah, kubona nk'umugore ashobora kugira ibibazo byihariye nk'uko nabivugaga dutangiye hari ibibazo byihariye ashobora no kuba at- atwite akaba yabyaye Yego.
icyo gihe ntabwo az- yajya Yego.
gukora kandi yabyaye ndumva ni ibintu biba byumvikana ariko Mm.
niba mu- bafite uburyo bwo Yego.
kuborohereza ndumva ari byiza Eh, reka rero twibutse ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku buzima cyangwa se Eh.
amagara y'umukenyezi tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire fabrice fabrice uranyumva
mwaramutse mwaramutse uramutse neza urahagana hehe
ndi hano mu rwanda mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo umurenge wa kigwe ye mumeze mute aho ngaho shyogwe
turashima imana imvura yaguye ubuhinzi bumeze neza imyaka yatangiye kuzamuka rwose izuba ryari rimaze iminsi rirashe Mhm.
imyaka yarumye ariko turabona ko hamaze kugaragara ko imyaka imeze neza Ye, ni byiza ye igitekerezo cyawe rero ku byerekeye ubuzima bw'abagore n'abakobwa muri iki gihe hitegurwa umu- umunsi ngarukamwaka w'abari n'abategarugori cyangwa se n'icyo wavuga ku m- mikorere cyangwa se ku kazi k'abaforomokazi ku buryo bw'umwihariko n'icyo wakwifuza kubaza umutumirwa ubwo najya ngo nguhe umwanya
So, murakoze hagati aho Mm.
Mm, mu by'ukuri kuko mwarimu mwarimu ngiye kwiyumva z'umuforomo ariko ntabwo nabashe kumenya izina rye kubirwa hano muri muhanga mu murenge wa shegwe ntabwo ijwi rya amerika turifata neza hazamo ibintu by'ibiyaga ijwi ntituryumve neza Oh, yitwa madamu bukuru marie Ni- ni umuforomokazi w'umurundikazi atwara sendika y'abemfirimiyeri
Mhm.
Mm, mu by'ukuri nishimiye icyo kiganiro mwateguye ni cyiza murakoze ariko mu by'ukuri biragaragara neza ko abadamu hari ibyo bamaze kwigezaho kandi bifatika by'iterambere harimo no kwitinyuka gufata ibyemezo kujya mu nzego z'imiyoborere Mhm.
ariko mu by'ukuri haracyarimo ibintu byo kwitinya haracyarimo ibintu byo kwitinya ntibatinyuke bakore kuko iterambere ry'u- iterambere ry'urugo cyangwa ry'umudamu ry'u- ry'umugabo ni uko rigerwaho bafatanyije n'umugore Mhm.
bikaba byiza ko bafatanya bakahiriza umugozi umwe ndetse tukaba ahubwo njye icyo nshaka kubaza ese byibuze kuri hari ahantu yari amaze kuvuga ngo umu- ku muntu utwite ese umudamu iyo atwite bamuha konji y'igihe kingana gute ese bibaye ngombwa ko agira ikibazo ya konji itararangira ese babasha kumwongera indi konji Mhm. Nge baragusubiza mu kanya Noneho- Mm.
noneho nkaba nshaka no kumubaza ese byibuze bari abantu bariya bose b'abaforomo bose bose bose niko babasha kubona imirimo cyangwa hari uburyo bigenwa ku buryo batabasha babashakira n'indi myanya kuko usanga hari ubushomeri bwinshi ugasanga ikibazo cy'ubukene abantu bari kucyakira kimwe ugasanga bavuga ngo hari ibintu byo kwiharira imirimo ese icyo cyo arakivugaho iki murakoze Ye, urakoze cyane fabrice ibyo uvuga koko nibyo i- abagore n'abagabo barakeneranye ni nk'uko nari nabivuze dutangira ni- niba hari n'umudamu cyangwa se umukobwa ukuri hafi nawe waza kum- wamubwira tu- tukamuhamagara kuri iyi telefone yawe cyangwa se niba hari mu- tukavugana ubu ngubu kuko ibitekerezo byabo biba bikenewe ariko mm, sinzi niba ari ukwitinya ntabwo nzi ukuntu umuntu yabyita ariko ntitubabona mu biganiro nk'uko tuba tubishaka
niba mubyemeye iyo nimero muri yifate mbashakire undi mudamu muze kumuhamagara Mhm.
mbahuze Eh, urako- ura- urakoze ubwo turaza kongera tuyihamagare
Eh, kazo ndebe hano hari umudamu nari mbonye wenda hagira icyo yababwira wenda Eh, sawa ubwo turongeye tumuhamagare reka mbe mpaye ah, madamu bukuru abanze yari ari asubize iruhande rwanjye ari yari ari iruhande iruhande rwanjye ari iruhande rwawe ye mu- muduhe noneho
mwamubaza nabo Eh,
ibijyanye n'iterambere ry'abadamu
Alo?
muraho neza
Yego, witwa ndetse
nitwa Mukakarisa Caritas.
Ye, ikaze ku ijwi rya amerika Tu- ndagushimiye cyane kuba wemeye ko tuganira ubu turi mu kiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi rya amerika washington dc Ha- hanyuma twifuzaga abadamu n'abakobwa kugira ngo batubwire uko babona ubuzima bw'abagore n'aba- eh, n'abakobwa buhagaze muri kino gihe harimo kwitegurwa umunsi ngarukamwaka wahariwe abana n'abategarugori wowe ubona ubuzima bw'abagore buhagaze gute n'ubw'abakobwa
Njye mbona ubuzima bw'abagore buhagaze buhagaze neza buhoro Mm,
ntabwo ari bose nyine ariko nk'abadamu bo mu cyaro ubona ari abo mu cyaro nyine baba bakeneye nk'ibyabateza imbere mhm,
kubera yuko usanga nta baba bakeneye nk'ikintu cyo gukora bakabura imfashanyo zo kuba bajya nko muri ayo meza ngo bacuruze nk'utwo tuboga izo mbuto
ni ko bwawe urabona Nyine- nk'ib- nk'ibyo gucuruza bishobora kuba aribyo byabafasha kwiteza imbere
mbese byadufasha kwiteza imbere hariho abadamu ntabwo bajijutse kimwe hari ujijutse wakora n'ibintu byerekeranye no muri alimantasiyo Mhm.
abandi bakaba bajya mu isoko nk'aho dutuye hari isoko ritwegereye bakaba bajya mu meza bagacuruza izo mbuto karoti inyanya amashu avoka mbese ibintu byerekeranye n'ibyo ngibyo bitewe n'ubushobozi baba babonye ariko ugasanga benshi nyine ugasanga benshi nta kigenda mbese turi abakene Mm. ariko utwo- byibura utwo dukaroti niyo umuntu atabasha kuducuruza ah, ariko ya- yaduhinga akabasha gukora igaburo ryuzuye ku muryango
Eh, umuntu nyine yahinga agakora igaburo ryuzuye ku muryango ariko nuko mbona ubutaka nabwo bwajogorotse wari butoya Mhm.
ugasanga mbese umuntu arahinga akarumbya mbese muri rusange ubona guhinga muri iki gihe nta nyungu zirimo kubera ko ubutaka bwarashaje Mm. agafumbire se agafumbire nka zi- hirya mukora mu mu kimoteri ntabwo ntacyo bibafashaho
nyine abenshi nta matungo baba bafite Mhm.
uyifite ufite iryo tungo ifumbire irabikora ariko ugasanga ubutaka ni bukeya ubutaka bwabaye buke cyane Mhm. Ubuse mbere yuko nkurekura nk'ubwo nk'icyifuzo wumva cyatuma nyine ubwo buzima bw'umugore bu- burushaho ku- guhinduka ni ni nk'iki ari nk'icyifuzo watanga
rero natanga icyifuzo y'uko nk'uko nyine nk'ubuyobozi bwakwegera abagore cyane bukajya bubafasha nk'uke- nk'ukennye bakamutera inkunga akabasha kwiteza imbere nyine muri utwo ngutwo na- nagiye mbabwira ko gucuruza naho ibyerekeranye no guhinga ni ukuri nta- guhinga kw'iki gihe nta kigenda Mhm.
ubu ngubu abantu barahinze ariko izuba ryarabishe byarapfuye Mm. none ha- mu- mute- murateganya iki se ku munsi w'abari n'abategarugori hari ikintu cyihariye mu- muteganya aho ngaho iwanyu
nyine ni uguhurira hamwe Mm.
noneho rero ubwo nyine tukagenda twiga tujijiburana mbese tukavuga nk'ukuntu abantu bajya bajya mu matsinda hari ukuntu abantu bajya mu matsinda wabona nk'igiceri cy'ijana icya mirongo itanu se mukagenda mugitangana noneho ubwo wagira nk'ayo wafata ukareba ikintu wakora muri ibyo ngibyo ariko nyine nabwo ugasanga ari makeya Mhm. Ubwo buhoro buhoro ni rwo rugendo amaherezo buriya bishobora kuzagenda bishoboka
Mm, Eh, ndagushimiye cyane udusuhurize n'utwo twana muri kumwe
yes, aho murakoze Eh, mujye mudukurikira kandi mudushakire n'abandi badukurikire tujye twungurana ibitekerezo
yego Eh, umunsi mwiza
Eh, murakoze Eh, urakoze nawe Ye- madamu Eh, ubwo sinzi bishoboka naza kubashakira undi ariko simbizi ubwo ngubwo ye ubutaha muzajye mutu- mu- mubabwira ko rwose tuba tubakeneye hanyuma ubwo uzajya uduha ushobora kujya uduha na nomero zabo igihe waba wababwiye bakabyemera noneho tugahita tubahamagara ubu ngubu- ubu ngubu hari n'abandi babi- hari abandi bifuza kuba mwazajya muganira ubwo n'ubu n'ubundi ndahari nta kibazo kuko ubu nari ndi i kigali kuko ubu naje naje hano muri muhanga Mm.
Ndi- n'ubundi nsanzwe ndi amaderi w'ijwi rya amerika ye mujye mudusakira amatelefoni mubabwire ba- bakurikire hanyuma ubwo tuzajya tuziha- tubahamagara kuri izo telefoni zabo urakoze cyane fabrice ntabwo nibishoboka murangira muhamagare kubera undi mudamu wari wansabye ngashaka kuvugira nuko mwari mwawe twamaze gufaturiye Eh, ubwo turo- turongera tuguhamagare sawa um, reka tu f- m- nk'umwanya madamu bukuru madamu bukuru fabrice mwumvise ibibazo yarabajije nuko nanze ko iriya uh, uriya mudamu agenda ntacyo atubwiye ariko yabajije cyane cyane nko ku bijyanye n'abagore ba- batwite bibungenze ubwo Yego.
ndibwira ko wabyumvise byose
bo na- mwogerageza ku- kumera nk'aba- nk'abisaba mu ncamake kubera ya ndwara ntakuntu babarira Eh, kugira ngo ndabishyure kuko n'ubu ntibyaheze nibaza ko ari ingorane y'ibirere mm.
atarahondi Eh, yego mugabo ndakurikira bikuru bikuru nka wewe wenda kumva neza mugabo Aba- ngavuga fabrice sinamwumvira ibyo rwose Eh.
sinamwumvise neza Eh, muri make yashakaga Mm.
kumenya abako abagore bibungenze b'abaforomokazi yego niba hari Yego.
ah, konji tuvuge nk'ababyaye ariko akagira aka- afite konji yagenewe ariko niba ababyaye bakagira nk'ikindi kibazo gituma akenera indi minsi Ah, yavugaga tese bashobora kumwongera hanyuma ubundi abaza n'ikindi kibazo cy'uko abaforomokazi um, cyangwa se abaforomo babona akazi ku buryo bworoshye ko imirimo ba- igenda iba ikibazo hirya no hino
Eh, yego kuri icyo cya mbere cy'aba- cy'abaforomakazi bo bashobora kuba bibungenze bakora amakonje iteko ry'igihumbere ngaha mu burundi haraciye nk'imyaka nk'i- nk'ine gutyo cyangwa itanu ba- bongereje iminsi y- y- y'ikonje yo- yo- yo- imbere y'iminsi yo kwibaruka n'inyuma yo kwibaruka barongereje ko indwi kera ya- ya- ba- ya- ata- agomba kujya- yacibungenze yari afise uburenganzira bwo kuronka ikonje y'ukwezi n'igice ubu rero aronka ikonje y- y- y'ukwezi n'indwi zitatu ni ukuvuga iminsi mirongo ine n'icyenda imbere y'uko yibaruka n'iminsi mirongo ine n'icyenda inyuma yo kwibaruka mugabo ibyo cyane cyane bi- bi- barabikurikiza mu ma- mu bisata by'ubuzi bwa leta mu bikorera utwabo hariho ibisata bimwe bimwe bataba- iyo minsi batarayemera neza ariko bariko baraza buke buke baji- bagiyuka mugabo turazi ko hariho abakenyezi bamwe bamwe bo mu bisata by'aba- by'aba- by'abikorera utwabo bakunda guhana n'iyo n'iyo ngorane bakabaha irya kera mugabo ubu hariho turi ko turasubiramo amategeko ajyanye n'akazi Eh, ngira ngo tudoraba yuko iyo minsi boba bara- ba- barashyize ku ku- ku rugedo leta igeze ko ubu urumva muri leta ni iminsi mirongo ine n'icyenda imbere y'uko yibaruka na mirongo ine n'iminsi n'icyenda nyuma n'icyenda imbere y'u- inyuma y'uko yibaruka ye hama akazi ba- karaboneka mu- ku baforomo ubu ubuzi mu bu- mu bisata by'ubuzi bwa leta nta ngorane iriyo y'uko ngo ni ba- bo- bokwangira umu- umukenyezi ngo ba- bariko barahuzi cyane aba- abashingantahe eh, ku- kurusha abakenyezi kuko aho bakoresha ibibazo ibibazo abi- agi- agitoye ntawe umwangira nki- nk'aho novuga mpereye no mu gisata cy'ubuvuzi bw'amaga- mu gisata cy'amagara y'abantu cy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ibyo nta kumira ry'umu- ry'umukenyezi ariko arasaba akazi ngo ni uko ari umu- ari umukenyezi baramwakira hanyuma ageze ku yubatse aka- aga- agasaba ibanyi araronka ikonje yiwe ukuri kwamye mugabo turumva mu bisata by'abikorera ubwo itwabo ko hariho aba- burya badashaka gu- gu- gu- gu- gu- gu- gukurikira ingene leta iriko iratera imbere muri ivyo by'ama- vy- vy'ama- vy- vy'ama- vy'akaruhuko k'aba- k'abibungenze turavyumva bidoga mu buzi Mhm.
ariko mu gisata cy'ubuvuzi nawe na- nawe ndumva babujije ba- iyo iyo konge y'iminsi mirongo ine n'icyenda imbere na mirongo ine n'icyenda inyuma ntayo barayimaho kuko wumva iteko rya leta turaryubaha nk'uko Ye.
twubaha twubaha ibyiza by'imana Mhm. ye twakire na david yego david yego
david uranyumva hanyuma ndakumva neza eh, ye U- uh, urahagana he david
yewe ndi i kigali mu rwanda ubu tuvugana ndaha hafi na sehashika yego ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza gutanga
iki kiganiro ni cyiza cyane reka mbere na mbere mbanze mbashimire Ni nawe tugushimire kudukurikira
Eh, ni ikiganiro kitoroshye gisa nkaho eh, umuntu yavuga ko ari kigali cyane ariko reka eh, nkubite mbangura nk'uko mu kinyarwanda babivuga Mhm.
Eh, ndahera ku gitekerezo n'ikibazo bivanze mbaza uwo mukenyezi ukuriye ishyirahamwe ry'abaforomo cyangwa sendika y'abaforomo i burundi Eh, ndamubaza se eh, ubundi ubuvuzi kuko nanjye nagize amahirwe yo gukora ubuforomo imyaka myinshi cyane Mhm.
bugabanyijemo ibice by'ingenzi nka bibiri Eh, igisata cya- cy'aba- cy'aba- cy'abo bita abadogiteri abo twita abaganga Mhm.
eh, n'igisata cy'abaforomo bafashanya n'abaganga Mhm.
Eh, nkabaza rero uwo mukenyezi ko bikunze kugaragara yuko eh, abaforomo cyangwa abafo- eh, abaforomokazi bibanda mu bisata bimwe na bimwe nk'ibyo kubyaza eh, kuvura abana se birashoboka muri ibyo bice byombi wenda ntanambwire ku baforomokazi yambwiye no ku- no- n'uko abibona mu buryo bwa rusange Mhm.
ni kubera iki badatinyuka ngo bajye mu bisata bikomeye nko kubaga kuko ntabwo ari ibanga aze kunsubiza niba yaba azi abamama benshi abakobwa benshi bitoza cyangwa bakora mu bijyanye no mu mazu y'amabagiro cyane arasanga kenshi na kenshi badahagije sinzi rero ikintu eh, cyaba kirimo gukorwa kugira ngo abamama bigaragaze no muri ibyo bice bikomakomeye cyane kuko hose hose baba bakenewe cyane cyane ko ubundi ubusanzwe iyo umuntu agiye gusaba serivisi agasanga umubyeyi muri serivisi cyangwa umukobwa hari akantu yumva yiyumvamo k'ikaze risumbye sinzi ni ikintu imana yahaye ni impano imana yahaye abadamu cyane
ndumva rwose ubwo- wunze mu ryo yavuze yavuze ko bakira abantu neza u- uko bishoboka Eh, kose nubwo ngo nta eh, no.
byera ngo de noneho noneho ariko eugenia Mm.
eh, akantu k'amatsiko kandi ndi bugire ndaza kubaza n'uwo mudamu ku rundi ruhande ariko ntabwo mbaye nk'u- nk'uwivuguruza ibyo navugaga ni kuki abadamu ubwabo abakobwa Mm.
bakunze kugaragara nk'abadatanga serivisi nze- neza muri serivisi z'amabyariro ugasanga abamama bajya kubyara basa n'abahurumbilira cyane abagabo icyo kintu akibona gute nk'umuntu uba hafi y'abaforomo imyitwarire y'abaforomo n'ababyaza mu mazu y'amabyariro muri iyo muri iyo departoma by'umwihariko yabiteye gute ko usanga abadamu benshi bakunze kuvuga ati ubwo nsanzemo umugabo ni amahoro Mhm.
Eh, rero noneho ikindi gitekerezo natanga nsoza ni uko eh, hano mu rwanda by'umwihariko eh, umunsi w'umwari n'umutegarugori tuwiteguye neza kandi bisa nk'aho bimaze gutera imbere Mhm.
ariko rwose ndakangurira leta kugira ngo ishyiremo akabaraga muri segiteri pirive kuko iriya gatatu ku ijana bavuga ubona isa nk'aho mu myanya ifata ibyemezo yiganje muri serivisi pibulike za leta ariko muri pirive ntabwo tuzi neza ingamba leta yafitiye kubera ko usanga abadamu ntabwo barimo cyane rwose ntabwo barimo ikindi cya kabiri mu nzego z'umutekano mu gipolisi no mu gisirikare no mu zindi nzego usanga abadamu batarimo kugaragara cyane birababaje cyane kubona nko mu rwanda ushobora gusanga nta mujenerali w'umugore dufite ibyo usanga ari ikibazo gikomeye rero leta ikwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo mu gihe kirambye rwose ihame ry'uburinganire ritaza kuba nk'umu- nk'amagambo gusa rishyirwe mu ngamba zikomeye no mu itangazamakuru kandi usanga nange ubwanyu ntabwo muri benshi jenine aho ngaho
warabaze
Eh, ndaba- ndabazi kuko na- nda- nkora no mu itangazamakuru usanga abadamu bikorera nabo ibiganiro byoroshye usanga ntawe ushobora gukora investigative news barabitinya kandi babishobora burya Ni- mu- iyo ugiye muri filozofi y'itangazamakuru ubona abana bishobora kurusha n'abagabo kuko abadamu bashobora gucengera ahantu umugabo atapfa gucengera ku buryo bworoshye Mhm.
So, hose mushyiremo imbaraga rero eh, kugira ngo tugendere icyarimwe ibi bintu bitazaba umugani gusa uri aho ngaho ahubwo bigendane na puratike ndumva aribyo namvaga navuga ku ruhande rumwe Ye, Ibintu urakoze bijya mbere cyane ku mwanya muduha urakoze cyane rwose usabye ko abakobwa n'abagore batitinya urakoze cyane Eh, madamu madamu bukuru eh, muri makeya ibibazo bya david ubwo mwagerageza kumusubiza kugira ngo twakire abandi nabo bategereje yatanze inama yabajije ah, aba- abadamu kugira ngo ba- ntiba- Yego.
barahari muri utwo tuzi nk'uko wabivugaga ariko agarutse ku kibazo ki- cyo mu tuvuge nko mu mabagiro ko kuba umuganga Yego.
aho kuba umuforomokazi ufasha muganga ubaga arabaza ati kuki aba bo batajya muri batagera kuri iyo ntera ngo bajye muri icyo gisata aba ari bo babaga noneho genda n'abagabo bari- aba ari bo babafasha harakorwa iki
Eh, murakoze kumbure sinzi yuko ibyo bari biba biboneka mu karere numvise ko hari n'umu- ko- ko hari- ko hari n'umunyamwuga wacu Mhm.
Eh, sinzi yuko ari byo yoba- yoba abona ngaha aho mu gihugu kibanyi cy'u rwanda ariko no ngaha iwacu kumbure mu ma- mu ma- mu materinite aho mbajyaho ubu muri ino minsi ngiye ngiye numva mba numva yuko umengo bagomba kuza barahatinya ngo hari akazi kenshi ariko rero nk'uko nabivuze kubera kara- akarangamutima k'umwuga wa- w'aba- ku- ku- ku- k'umukenyezi n'abantu bakazimpuhwe Mhm.
muri materinite niba bahakunda barahakunda kuko urabona kubera bwa mbere tubakenyezi hanyuma kwitaho umukenyezi mwene wanyu ngira ngo abahakunda barasa n'uko baba bafise icyo gishika cyo gufasha bagenzi babo Ari- ariko ntaguciye mu ijambo david we mugabo mu- mu ibagiro Eh, mu ibagiro n'iwacu aha mu burundi uko ndabibona nibyo bita twita amasaha d'operasiyo hakaba na na za serivisi de shiruji mm.
kubera aba- abaforomokazi basanzwe ari benshi ini ini wacu sinobyemera cyane yuko badakunda kujya mu ibagiro mugabo oya hariho aravuga n'ibisata.
kubaga Ba- akaba ari bo Eh, babaga do- eh.
akaba ari bo baba abaganga nk'uko yatangiye avuga ati hari ibisata bi- bitandukanye Ah, hari abaga- abaganga batwita abadogiteri hari abaganga hakaba n'abaforomo Yego.
Mm, yego abadogiteri mm, abadogiteri ahubwo ureke no kuvuga mu gisata cyo mu ibagiro mhm.
turabye nko mu myaka cumi n'itanu cyangwa mirongo ibiri ngaha mu burundi Mm,
imbere yaho no no no mu- no mu- no- no muri universite mu mu gisata cyo kwigisha abaganga wasanga abakobwa baza kwiga ubuga- ubuganga ari bake ugeze rero mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu kujya mu buhinga bw'aba- bw'aba- bw'aba- bw'abakora abantu ariko tuvyita mu burundi gukora umuntu kuko ngo babaga inka ubundi twe tuba gukora umuntu cyane mu bavunitse hakunda kuboneka rero abaganga ba- haboneka abanyeshuri bigo abaganga baba ubuganga bw'aba- baba- b'abagabo gusa igisata cy'abagabo ni kuvuga imisore ijya kubyiga Mhm.
abo twita abashirije b'abakenyezi si benshi nibyo ariko rero icyo niko ndabona baratanguye kujya barabyiga
Ye- ni iwacu novuga muri presse muri presse ya turafise umuganga w'umukenyezi w'umushiriji ye buhoro buhoro buriya bizaza biriko biraza mugani bake nk'uko mubivuga nibyo si ukubesha Mm. hanyuma se Ni aho bake.
wavugaga mu Ngira ngo ni uko ari ahantu kumbure naho nyine baba bakeneye ibikorwa by'inguvu kubera iki Ni- ni ibikorwa bikorwa amasaha menshi cyane nk'ubu uri urashobora kugwa ku mu- ku- ku- ku- ku- ku- ku- guhura n'umu- n'u- n'umurwayi uri kura- ura- urakora ashaka kumara amasaha menshi Mhm.
amasaha atanu atandatu n'ayarenga kuko burya umuntu utaramwugwa ntubuzi ntubuzi icyo uzamushyikirako Ye.
kandi ko tuba turi ko turamukora bagomba kumukora neza ntibabe batera ingorane bagira ngo bariko barayikubura ye noneho mu- mu gu- ariko mu- rero kubafasha we mu gusoza ikibazo cya cya david ko hari abandi bategereje Yego.
yavugaga Yego.
wavuze mu kubyaza ko muri materinite abako- abagore cyangwa se abakobwa bajyamo ari benshi kandi Nibo kubera benshi.
n'impuhwe za kibyeyi ariko Yego.
kandi we yagarutse no ku Yego.
kintu cy'uko abagore bagiye kubyara m- wagira ngo bis- bumva bi- ba- ba- bameze neza iyo bahasanze umugabo kurusha iyo bahasanze umugore yavugaga ati icyo cyo mukibona gute
Ah, ibyo oh, ndibaza yuko kumbure byoba sinzi ko ko- ko- ko ari benshi cyane kurusha kurusha bo- boba bi- boba biyumva biyumva cyane ba- bakiwe n'abashingantahe muganga nabo nyene mu bisanzwe n'icyo gishyika ntituvuga yuko burya abaga- aba- aba- aba- aba- aba- abagabo batagira igishyika cy'uku- cy'uku- cy'ugukunda akazi n'uku- nu- n'umutima w'impuhwe ku ba- kunyuze ku ba- ku babyeyi ku- ba- ata- atabafise barawufise mu- ngira ngo ni uko ahubwo ngira ngo ni uko ahubwo kumbure aba- abashingantahe bariko bara- barinjira mu bisata byo kwakira ababyeyi muri iyi myaka ya vuba Mhm.
hakunda kuboneka abantu baba b'abakenyezi cyane Eh, abo twita abasazi fame mhm, burya burumva ko n'izina darisware babita abasazi fame mhm.
ni abasaze ome bigeze bavugwa mugabo ubu turi ko turabona ko aba- aba- aba- aba- aba- igitsina cy'abahungu babi- babikunda cyane kandi erega ntitwumva ko abakobwa n'abahungu atambiwe bagira ahubwo rero n'ibyaba ariko biraza gutyo byoba ari byiza Mhm.
kuko byoca bituma n'aba- n'aba- na ba bakenyezi boba bafise akantu k'aka- ka- k'akanenge biza kwikebuka kuko babona yuko n'abahungu bariko bara- barabarusha gukunda umwuga Ye.
byoba ari byiza byodufasha kuzoba kuzoba atakuberura kandi ibyo ni byo Mhm.
gendaza ahantu igihe batanga i- uburusho hari nko mirongo inani na kane mu gisata cy'ubuvuzi uwa- uwa- uwaronse uwaronse igi- a- akarusho yari umuntu w'umuhungu birashikirega si ukuvuga yuko abahungu batabi- ba- batabikunda ahubwo ubwa mbere abakenyezi barabona yuko umengo byiza bokwakirwa n'aba- n'abakenyezi nkabo Mhm.
mugabo ko aba- ko abahu- ko abantu ko abaforoma b'abahungu bata- ba- bamaze kwerekana umutima w'igishyika wo- wo- wo- wo kwakira neza abakenyezi jewe nibaza ko ari byiza Ye.
bizoca bituma n'abakobwa ko bi- uwo umukobwa rero Bikebura.
ata- adakunda akazi neza ari kinebwe ko Mhm.
yikebuka Ye. Tw- twakire na patrick yego patrick yego
utubabarire wa- wagize wategereje akanya Eh, ikibazo Eh, cyawe nta cyangwa kibazo.
reka tugenda duhina amagambo noneho
Eh, Ye, urahagana he
bo ndi i kigali mu rwanda yego
Eh, bo nakoze gutegura kino kiganiro Mhm.
wenda ikibazo nagira mbaze umutumirwa Mm.
bo ah, ku kijyanye wenda n'iriya konji imara i- imara iminsi mirongo ine n'icyenda mbere y'uko umu- umu- uwo mubyeyi uwo muforomo abyara cyangwa se nyuma n'iyo minsi mirongo ine n'icyenda nanone nyuma
Mhm.
ese icyo ese icyo kiruhuko cyaba kingana cyaba kingana wenda n'icy'abarimu cyangwa se abandi b- badamu mu, mu zindi nzego
U- ugize ngo dusubiramo neza
bo nabajije Mhm.
bo mwatubwiye ko umu- umuforomokazi cyangwa se umuforomo w'umu- w'umudamu Mhm.
ahabwa ikiruhuko cy'iminsi mirongo ine n'icyenda mbere y'uko abyara Eh, na nyuma mirongo ine n'icyenda yego
ese banganya ikiruhuko wenda n'u- n'u- n'umwarimu n'umwarimukazi
Ye, Mu-
reka- re- nagira ngo wenda bari nagira ngo wenda bari icyo munsobanuriraho ye, reka gusubize madamu bukuru madamu ye ah, patrick arabaza niba iki kiruhuko bagenerwa wavuga ko mu bisata byigenga atari kimwe ariko yavu- ah, noneho hano yavuze ah, abantu babigisha ni mu rwego tuvuge nko mu rwego rwa leta nabo babona iriya minsi Yego.
mirongo ine n'icyenda mbere na nyuma
yego aho o- n'ukuri leta y'u Burundi ni kandi ni burya ni mu bihugu byose gushyika bano ko turu- twitwa ko tugu- dutse- turwanya agateka k'abakozi burya turakunda gusesengwa no mu bindi bihugu jyewe gushyika ubu sindabona haba mu burundi mu burundi hoho ntiba- ntibatandukanya ngo ngo umu- ngo- ngo umukenyezi yibungeze ari umu- ari umuforoma ari umu enfirimiyere adoronka iminsi myinshi kurusha ubundi itegeko rivuga izina umukenyezi wese akora yibungenze Ye.
niyo ari umwigeme yayitwaye ku ruhande rwiwe nta na- nta namwe byanditse ko iyo kongera atazoyironka ayironka mu rugero rumwe n'umukenyezi yubatse neza ah, ari ari ah, agiye ikongera kwibaruka haba mu mu buvuzi no mu bisata byose byi- by'igihugu kandi no mu isi yose ntaho ndabibona Ye.
kuko urazi ko twebwe dukunda gukorana n'abo muri ya shyanga mpuzamakungu riraba iby'akazi bita oyite ntaho ndabona bavuga ikonje ngo ku bakenyezi bo muri iki gisata izoba iminsi inga mikenya ya- kuri urugezo ntaho ndabibona itegeko riza riraba bose Ye.
esa nicyo twita mu gifaransa la justice sociale Mhm.
ubutungane kuri bose ntaryo ndabona nta namwe ndabona bavuga bati haba mu burundi cyangwa mu kindi gihugu ngo abakenya abakenyezi bo mu buvuzi bazoronka ikonje y'ukwibaruka imeze gutya iruta iy'abando ya okay Navyo turagwanya akarengane twebwe ye Eh, hanyuma samuel Umukenyezi nawe wese ahari ni umwe Eh, ahubwo aho tubivuga mu gisata cy'aba cyo mu bikorera twari nibo dukunda kumva aba- abakenyezi bidoga Mhm.
ko hari aho ibagora kuronka iyo kungi ikwiye nk'iy'abandi mugana nabo nyene kubera duhura n'abako- n'aba- n'abakoresha tugenda tubumvisha tugerageza kubajijura bage- bage- bigisha aba- abakoresha muri ibyo bisata byabo kunganisha ubutungane hamwe n'abandi kuko umu- umukenyezi ni umwe nta wavutse azokora mu gisata cy'ubu- mu- cy'abi- cy'abi- cy'abigenga ngo aheze nawe afatwe nabi ni ibyo rero tuguma dutanga mu nyigisho tuvugana n'abakoresha ye twagire na samuel yego samuel uri inaha muri leta zunze ubumwe za amerika uri muri iyihe leta ndi muri texas muri texas ye Yego.
iki- ubu tubabarire nawe wa- wategereje akanya ikibazo ufite cyangwa igitekerezo muri makeya
nanjye mfite igi- igitekerezo ni uko kumushyigikira Mhm.
ah, ni uguhimiriza cyane abakenyezi bo muri afurika nje ndavuga muri afurika yose Mm.
kubera kuko hariho abakenyezi bamaze ku kwishyiramo ko hariho imirimo y'aba- y'abagabo n'iy'abagore kandi byakabaye ngombwa ko abantu bose bakora imirimo nko mu buvuzi nk'uko yatubwiye ngo aba- aba- aba- aba- ubundi abagore ndibaza ko aribo bakagombye kuba abadogiteri bo ku- bo gufasha abamama mu gihe ba- ba- ba- baje ku- kwibaruka Mm.
ni nkabo babisobanukiwe cyane kurusha ni- na- nabo biza- ba- nibo baza banabikora nibo baza babyara Mm.
Je nkavuga ngo byaba byiza nyine babashigikiye baka- bakaba- bakababwira nyine bakaja mu mu mashuri bakabyiga bakabimenya nibyo byiza nari mfite n'ikindi cyifuzo nari ngiye gusaba ijwi rya amerika Mm.
na murambabarira ntikisha n'iyisije turimo Mhm.
ariko nari nkeneye ko mwa- mwazodushakira abavugizi bacu b'abanyamurenge bari mu mu gihugu cya kongo muri leta Mm.
mwa- mukagira ikiganiro dukeneye kubabaza ku bijanye n'intambara ibera mu minembwe ubu nyine kandi intambara igoye yayica abantu abantu ba- bahunga ariko ntibivugwe ku maradiyo nari nkeneye ko muzagira icyo mubivuzeho kugira ngo bimenyekane abantu bamenye ko hariho abantu baba barengana kandi ba- bazira ubusa Mhm. ariko tujya dukunda gutumira abantu bakavuga ku bibazo by'abanyamurenge ah, cyane cyane kuri ziriya ntambara zikomeje kuba sinzi niba ukunda kudukurikira buri gihe ariko ubwo icyifuzo cyawe ubwo urashaka abari mu mu buyobozi muri leta ko baza bakagira icyo bavuga Mm, nkeneye abari Ni- muri leta ni tu- batubwire uko leta ibifashe batubwire uko icyo baba bakora muri leta kugeza ubu nyine abantu uko barapfa bazira ngo hariho komine yatanzwe mu minembwe kandi komine yatanzwe n'abanyamurenge yatanzwe na leta ariko abamayimayi bakarwanya abanyamurenge abantu uko barapfa dukeneye ko icyo kibazo dukeneye abayobozi bacu bo mu bwoko bw'abanyamurenge badusobanurire icyo baba bakora muri leta urakoze ubwo tuzabashaka nibadukundira muzumva twabatumiye ndagushimiye cyane murakoze cyane twakire sabato sabato uranyumva
yego ndabumva neza radiyo ijwi rya amerika uradukurikira urahagana he
ndi muri santire yitwa nyagatovu ni mu murenge wa mubuga mu karere ka karongi hano mu rwanda ye bita aho ngaho
wi aho ngaho bimeze gute abakenyezi bifashe gute
ku bintu by'abagore n'abakobwa hano mu rwanda rwose ikibazo nta kibazo bafite usanga nko mu bijyanye n'iterambere barakora ukuntu barimo bariteza imbere hari nk'abakobwa rwose uba usanga bakenguza nk'amashuri yisumbuye ugasanga nibo bafite inganda nibo bakora udushya biriya byo gukora za ji byo gukora za redi wayini bafite ibikorwa byinshi by'iterambere nibo bari korora ku buryo usanga mu rwanda mu by'ukuri iterambere ry'umugore muri rusange uba usanga ari iterambere rifatika no mu bijyanye n'aha mu cyaro nibo uba usanga bari bari kwitabira ibikorwa by'ubuhinzi ugasanga mu by'ukuri aho umukobwa ari cyangwa umugore hano mu rwanda aranezerewe dushimira cyane leta y'u rwanda yagiye ibaha agaciro kugira ngo iterambere ryabo rigerweho ariko ntabwo habura imbogamizi nubwo ibintu byose aba ari byiza ariko ntabwo imbogamizi zabura cyane cyane nka nk'ibi byaha by'abakobwa usanga batwarinda iwabo noneho ababyeyi babo bakabirukana bakabaca bavuga yuko babaye ibirumbo ibyo bintu bigenda bigaragara cyane cyane mu bice byo mu cyaro mu by'ukuri dusaba leta leta n'izindi nzego zifata ibyemezo zireberera abakobwa n'abagore kugira ngo ibyo ibyo bintu bikumirwe bihashywe kuko niba umwana yaratewe inda akirukanwa bavuga ko yabaye icyorezo cyangwa yabaye indaya mu by'ukuri bigira ingaruka ku buzima bwe ndetse n'ubw'umwana aba yabyaye ikindi ni ku bagore uba usanga bagihohoterwa cyane cyane mu ngo aho usanga bahishira bakanga kwiteranya n'abagabo babo mu by'ukuri icyo ni ikintu kigomba nacyo guhashywa nubwo biba bitakiriho cyane ariko ahenshi mu cyaro abagore baracyakubitwa n'aha muri santire nyagatovu rwose ni hamwe cyangwa hari ubona abagore bakubiswe ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane ariko nanone tukanabahana hari abagore usanga barataye indangagaciro aho usanga hari abagore usanga bari mu tubari bari kunywa ibiyobyabwenge bari kunywa inzoga ugasanga hanze bandavuye bari gukuramo imyenda ingenda ifite urugero ko ndabibona cyane bisaba kugira ngo abagore b'u rwanda niba leta y'u rwanda yarabaha agaciro nabo bagerageze kwiyubaha kugira ngo koko umugore w'umunyarwandakazi agere ku rwego rwiza yiteze imbere aharanire iterambere rye kandi natwe twese nk'abagabo na basaza babo turabashyigikiye murakoze cyane ijwi rya amerika urakoze cyane ubwo ndumva wabinyuzemo nari ngiye kubaza neza cyane ku byerekeranye n'ubuzima bwabo tuvuge ibyo mu kirundi bavuga amagara y'abakenyezi uko baba babayeho ariko nk'icyo uvuze cyo kubirukana bakabaca mu miryango bigira ingaruka ku buzima bwabo n'ubw'abana babyaye ni ikibazo gikomeye cyangwa se no kuba umuntu yakubitwa ngo ivu ni igufa ariko ntihana ingeso urakoze cyane ndagushimiye cyane dusuhurize ab'inyarutovu
ni nyagatovu bahita nyagatovu ni mu kagari ka nyagatovu mu nyagatovu umurenge wa mubuga no mu karere ka karongi nuko nuko mukomere cyane mukomere cyane namwe radiyo rya amerika twakire na ernest ernest ni hermes cyangwa ernest
hermes hermes uri he hermes
tuvugana ndi mu burundi mu ntara ya rutana muri rutana mwiriwe muti
Murutana ni sawa nuko hanyuma ikibazo amagara y'abakenyezi ubuzima bwabo bwifashe gute aho ngaho mu ntara ya rutana
aho iwacu mu ntara ya rutana abakenyezi cyangwa abigeme bifashe neza cyane kuko nabo nyine iterambere ubu aho bageze bararifise cyane kuko amashuri barayiga byerekeye kudandaza baradandaza aho gusa nabatera intege bakiri inyuma cyane n'uzerekeye politiki politiki
kandi bayirimo bari mu buyobozi ntibari mu buyobozi se ntibari no mu buyobozi bari mu nzego z'ubuyobozi mu nzego mu nzego za leta muri politiki cyane rwose baritinya cyane nabatumira naho ko bobikora kuko amashuri barayiga ibyerekeye iterambere barabikora kabishyira mugabo ibyerekeye politike baracyari inyuma cyane icyo gituma nabatumirira nabyo nyine yuko cyane cyane iki ry'amerika aho rigeza ribivuga cyane kugira nabo biyumve bajye muri izo nzego za politike mu buyobozi
sinzi niba baba badukurikira ariko natwe duhora tubibashishikariza tukanabasaba ko batanga n'ibitekerezo byabo hari abo muri kumwe aho ngaho baba badukurikiye
nabo turi kumwe ni ukuvuga ngo baritinya abo muzajya muba muri kumwe mujye mubatinyura noneho mubahe umwanya nabo tuganire
yego turaza turabikora kabisa ndagushimiye cyane Hermes mukomere mu rutaro murakoze murakoze
madame bukuru reka mbagarukeho dukurikije ibyo abakunzi b'ijwi ry'amerika barimo bavuga mugire icyo mubivugaho mbere y'uko twakira dukurikira
yego ndabumva navugaga nti ibyo sabato yavuze samweri n'abandi ibyo bavuze mukagira icyo mubivugaho muri makeya noneho ubundi tugakomeza tukakira undi ukurikiye
yego mu byo nagerageje kumva kubera ijwi hari aho usanga kuri abo bandi ntaryumva neza ngo numvise muri amerika hari wigeze kuvuga ibyerekeye amakonje kumbure y'abakenyezi kuko muri amerika hari amaleta menshi sinzi yuko baba bari butandukane bakurikije amaleta ariko nk'uko twabivuga jya nibaza yuko burya mu byerekeye amakonje hari ibihugu bishobora gutanga amakonje y'iminsi myinshi irabaho hariho nk'ibihugu usanga bitanga amezi menshi mbere n'umwaka kuva yisamye agacabamo kubera hari ibihugu biteye imbere rwose mu byerekeye muri politiki y'imibano ugahura ugahura ajya amashyirahamwe yaraba ibyo kuteganyiriza akadoza abakozi baratanga imikandwe twita birya twita mu gifaransa indamunite ku bakenyezi nk'amasosiyete bakase imishyamba bagaca bayibaha
n'abo muri canada iterambere atandukanye n'abo muri canada amakonje barayatanga ku buryo umugore asangira konji n'umugabo ikonji yagenewe umubyeyi umwe akaba ari kumwe n'umwana nk'umugore mu mezi ya mbere nk'abiri cyangwa atatu ari mbere y'uko umwe amaze kubyara umugabo nawe yasubira ku kazi umugabo akagenda akajya kwita ku mwana noneho andi mezi asigaye
hanyuma kandi bakamuhemba bakabahemba bose ari umugabo ari n'umugore bakabahemba urumva rero hajya icyo wamenya ibintu mu byerekeye ibintu by'akazi n'amategeko ajyanye n'imibano birashobora kuva no ku karangamutima k'igihugu uburyo bwabo ingene bumva neza ubuzima bw'umukenyezi bashaka kubwubahiriza bigere birava ku kundu igihugu cyose kibibona mugabo ku makonje ho urumva twebwe wumvise mu burundi wumvise no mu gihugu bibanyi ahanini amategeko aratanga iminsi wabyumvise mugabo biratandukana mu bihugu turabizi ibyo turabizi gusa nk'uko nawe twari tubivuga kumbure muri ibyo bihugu biteye imbere nabo usanga batanze n'ikonje ku mushinga ntahe ngo afashe umukenyezi wiwe ugahura babahaye nk'amezi atatu cyangwa umwaka ni ukuvuga ko bamaze kumva icyo ari cyo agaciro k'umukenyezi ni umwana mu buzima bw'igihugu no kugira ngo umwana akenshi rero mu iterambere bizogenda biraza buke buke kumbure byose tugenda turaharanira agateka nk'iyo nk'ubu twebwe natwe ku mubyeyi yonsa ubu leta y'uburundi yaremeje yuko gushyira ku mezi atandatu aronka amasaha abiri y'ukonsa hanyuma gushyira ku mwaka akaronka isaha imwe imwe siko byari bimeze kera kera yaronka isaha imwe gushyika ku mezi atandatu bikaba biraheze ubu rero urumva ko bateye intambwe iboneka batanga amasaha abiri gushyika ku mezi atandatu agatanguye gufungura hanyuma gushyira ku mwaka rero akaronga isaha ibyo ni ibintu twarwaniye kandi leta irabyemera mugabo mu bindi bihugu kubera uburyo bwinshi bafise kubera bagomba no guhimirizana ngo bibaruke kubera benshi usanga batinya kwibaruka kubera ingorane z'akazi bagenda bahindura amategeko rero kugira ngo leta ikabashyigikira cyane mugabe n'iwacu hariho nka hariho nka- nk'abantu bava ko igihe mu gihugu tugeze nk'impu- nko ku miliyoni cumi n'imwe uca wumva yuko politiki y'ubwira ngo bagaragaza gufasha umukenyezi ya- yi- yibungende cyangwa yonsa ni ibintu bizatera imbere buke buke kubera leta ivuga ko ihanzwe ni- n'igwirana ry'abantu kandi si ukuvuga ko ibivuga turayibona turi mu bisata by'ubuvuzi bene ibyo rero birabijya birafise icyo bi- icyo bi- bi- byoba bifasha mu byiza cyangwa mu- mu mu bibi mu guteza imbere politike yo yo yo gufasha abakenyezi birungenge mu bisata byose by'ubuzima n'abo kwa muganga turimo rero no gushishikariza Icyo novuga ababyeyi ni uko b'abagabo kwita ku bana mu rugo ningombye guca make kubera abandi bakeneye kuvuga politike y'igihugu irava ku- ku ku kundi ibona iha agaciro ubuzima bw'umukenyezi mugana uburyo bafise hanyuma nka n'abakenyezi nabo nyine ingene bayibona yuko womenya kwiringaniza mu bikorwa kugira ngo ntiba- ntitugume tubonwa nabi gusa ngo turi abantu dukunda kwibaruka tuta- tudahuta kwijukira buzi cyane mu buvuzi urumva ko ariko ni ubuzima bwo n'akazi kadutwara gusa duhakwa no kwibagira n'imiryango erega no kwibaruka ni ngombwa none se abantu babaho gute batibaruka ngombwa nyine none ko abantu ibihugu byoro- byo- byoronka urwaruka n'abazo- n'abazo- na- n'abazotwara igihugu ba- bavuye hehe? ko ata mugabo a- a- atwara imbanyi itwara imbanyi umukenyezi ibyo rero nibyo bakwiye kubona abanyepolitike bagaha agaciro umukenyezi hanyuma n'umukenyezi nawe akazare akamenya kwiha agaciro mu byo akora aho aho akora akazi agakora neza aho agakora n'u- agakora- agakora n'umwete hanyuma nka politike yo kugerageza kwi- kwibaruka ku rugero ni ubushake bw'umuntu bakayumva mu neza y'igihugu no ku neza ya bose Mm, ku Nivyo rugero novuga.
no kuba kuba umuntu ashoboye kurera n'abo igihugu gishoboye kurera twakire na erize yego erize yego
erize turi kumwe
Eh, turi kumwe ye urahagana hehe
Eh, ni mu kirundo mu ki- mu kirundo ibyambarangwe ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri makeya turimo kugera ku musozo
igitekerezo nta kibazo mfite ahubwo mfite igitekerezo yego
igitekerezo cyanjye ni uko bogerageza ku mu- eh, ku ruhara rw'umukenyezi eh, bakamwubahiriza kuko burya iyo umukenyezi afite imbayi eh, ni- abakwiye kubahirizwa cyane kubera nabo baba ba perezida abo ubona batwara amerika cyangwa se batwara ibihugu byabo ni uko baba ahanini n'umukenyezi burya ataba umukenyezi niyo mpamvu iyo ataba umukenyezi iki gihe ntibaba bari ku butegetsi
Mhm. ye icyo bubu cyabaye eh, igihe cyatumye bavuka umubyeyi ni uko yagize igihe yitayeho hama arabitaho neza barakura ariyo mpamvu rero nk'uko eh, bazi nabo barabyaye barafise ukuntu barera abana babo cyangwa se nako barezwe barakwiye kwitaho ku mukenyezi cyane kugira ngo umukenyezi nawe aronke icyo eh, yogabura nk'umwana kugira ngo akurane ubuzima bwiza hama- amererwe neza na cyane cyane ko eh, burya barakino bavuga ngo utazi agakoranganira umutavu Mhm. reka ngushimire cyane Iyo- erize hanyuma ku- Eh.
turimo kugera ku musozo ah, nsoreze ku butumwa bwa pasiteri mu kanya twamutelefoni telefoni ye ntiyacamo ah, tuwigi telefoni irongera iracika ariko muri make ibyo yari yavuze yari yavuze ati twebwe hano i rurindo mu kinini abagore n'abakobwa biteguye neza uriya munsi wabahariwe ati ubu ejo ku wa kane buri munsi ku- ah, ku wa kane buri munsi bakora imyitozo ngororamubiri bitegura kuzakina n'abanyeshuri ba segonderi ubwo rero urumva ko gukora imyitozo ngororamubiri nabyo ari ibintu bifasha mu buzima bw'umukenyezi Ah, mbahe amasegonda asigaye rero madamu bukuru kandi nabashimira cyane Um, um, niba hari inama mushobora guha abadukurikiye muri uyu mwanya cyane cyane abakora umwuga w'abaforomo amasegonda makumyabiri
yego murakoze je nashaka ku- na- mu- mu- mu kubashimira nje kuri abo baforomo kuri abo nyine ba- banyamwuga bacu bagerageze tugerageze ku- kwi- kwishimira umwuga twaze ko ari umwu- n'umwuga w'iteka urimo n'imihezagiro myinshi yo gukora neza hanyuma tukaba rero tugomba kubatera intege ko boguma bakora neza berekane ko abagore bashoboye kugira ngo ejo ntihagire ubudokema umukenyezi ari akora mu buvuzi yuko umenya ngo ni umuntu umenya ngo akora umenya akora nk'udashaka akora n'ishyaka ryinshi yego murakoze cyane murakoze cyane madame bukuru n'abo ku buhanga bw'ibyuma Justin Twete na fatuma karara namwe badukurikiye kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza
radiyo ijwi rya amerika washington dc ibiganiro byacu birabana